muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu rwanda ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri amakuru y'u Burundi abakoranye na nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza baramuvuga ibigwi Burundi burahombye Afrika irahombye n'isi irahombye indongozi yari umugabo afise imbona afise yerekwa yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi niyo ariko araja Albert Nasagarare ni icegera cy'umugendanyi mukuru chef adjoint du protocole wa leta y'u Burundi naho mu Rwanda polisi yasatse mu ngo z'abanyapolitiki babiri batavuga rumwe na leta Madame Victoire Ingabire na Maître Bernard Ntaganda. Inama y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye izaterana byihutirwa kuwa gatatu i Geneve mu Busuwisi iganire ku ivanguramoko rikorerwa abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Bufaransa leta izarengera amashusho y'abantu baranze amateka y'igihugu batavugwaho rumwe. izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc iwacu twese ariho turi mu rugo buri muntu iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi duhereye muri sudani aho abagenzacyaha batangaza ko batahuye urwobo rurimo imirambo myinshi y'abanyeshuri bishwe na leta y'uwahoze ari umukuru w'igihugu omar al bashir eugene mukankusi arakomeza kuri iyi nkuru umushinjacyaha mukuru wa sudani yabivuze uyu munsi kuwa mbere ko habonetse imva rusange mu burasirazuba bw'umurwa mukuru karitumu bivugwa ko zashyinguwemo abanyeshuri bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani ubwo bageragezaga gutoroka badashaka serivisi z'igisirikare iperereza kuri ubwo bwicanyi ryatangiye nk'uko umushinjacyaha yabivuze yongeyeho ko bamwe mu bakekwaho kwica abo banyeshuri bahoze mu buyobozi bwakuweho bw'uwari ari perezida wa sudani omar al bashir ubu bahunze eugene mukankusi aragarutse noneho ku bibazo by'ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku birabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'abibumbye ugiye kuganira byihutirwa kuri iki kibazo mu ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu i geneve mu busuwisi itangazo ryo kuri uyu wa mbere rivuga ko icyemezo cy'akanama k'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu kije gikurikira icyifuzo cya burkina faso yasabye mu izina ry'ibihugu byo muri afurika ko hasuzumwa ikibazo cy'amoko muri amerika n'urugomo rwa polisi leta zunze ubumwe za amerika si umunyamuryango mu bihugu mirongo ine na birindwi bigize inteko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rifite icyicaro i geneve mu busuwisi amerika yavuyemo mu myaka ibiri ishize ivuga ko hari ukubogama mu kurwanya igihugu cy'inshuti yayo israeli urupfu rw'umwirabura wo muri amerika george floyd si rwo rwonyine rugaragaza urugomo abirabura bakorerwa ibi itsinda ry'abanyafurika ryabivuze mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara n'umuryango w'abibumbye yashingiraga kuri uwo mwirabura wo muri amerika wapfuye ku itariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi kwa gatanu gushize umupolisi w'umuzungu yamushinze ivi ku ijosi mu mujyi wa minneapolis bigatuma haba imyigaragambyo mu gihugu hose no ku isi hose iyo bari bivuga ko abandi bantu bafite inkomoko muri afurika bagiye bazira urugomo rwa polisi ntihagire inkurikizi uburakari ku rwego mpuzamahanga bwaturutse ku rupfu rwa george floyd bweretse akanama k'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu ko ari ngombwa kuganira kuri iki kibazo aka kanama kavuga ko amatsinda magana atandatu y'impirimbanyi hamwe n'imiryango yakozweho n'urugomo rwa polisi yasabye mu cyumweru gishize ko hakorwa inama idasanzwe dusoze aya makuru yo hirya no hino ku isi na fideli niyongabo mu bihugu bitandukanye muri iyi minsi abaturage barimo bararandura amashusho y'ibibumbe y'abantu baranze amateka ariko batavugwaho rumwe na bose mu bufaransa perezida emmanuel macron avuga ko leta izayarengera ivyo perezida macron yabitangaje ku munsi w'imana mu ijambo yashikirije abanyagihugu yavuze ko ubufaransa butazodohoka mu rugamba rwabwo rwo kurwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba hari iminsi mikeya inyuma y'imyerekano ku mabi akorwa n'abapolisi bifatiye ku ikumira abantu bashavuye bari mu myerekano barasenyuye ivyibutso vy'abantu bagize uruhara mu gihe ja gikoroni no kugira abirabura bacakara mu bwongereza no muri leta zunze ubumwe za amerika nyamara perezida macron yatangaje ko igihugu ciwe kitazozimanganya bimwe mu vyaranze amateka yacu canke ngo gisenyure ivyibutso vy'abantu bashobora kuba baranzwe n'ivyiyumviro hamwe n'imigambi bikumira abandi bifatiye kw'ibara ry'urukoba nyamara perezida macron yaremeye ko ubufaransa butegerezwa kurwanya ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba rishobora kugira ingaruka ku mahirwe abantu bashobora kuronka mu buzima bwabo bavuga ko ingingo nshasha zijanye n'uburinganire hagati y'abafaransa bose umuntu ataravye ibara ry'urukoba rwabo zizofatwa imyiyerekano yo kwiyamiriza ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku migwi y'abari ku rushi yabaye mu bisagara bitandukanye by'ubufaransa mu ndwi zirangiye iyo myiyerekano yatewe n'iyicwa muri amerika ry'umwirabure george floyd igihe yari mu minwe y'igipolisi
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu iryo voa radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu naho mukurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho ni amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye gusaka mu rugo rwa victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi no mu rugo kwa metre bernard ntaganda umuyobozi w'ishyaka ps imberakuri aya mashyaka yombi ntavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ntaremerwa mu mategeko y'igihugu mugenzi wacu eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka aho ni kwa madame victoire ingabire umuhoza ukuriye ishyaka darufa umurinzi ndetse no kwa metre bernard ntaganda washinze ishyaka pesi imberakuri kugeza ubu ryacitsemo ibice ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda mu kiganiro na bwana jean mahoro umuvugizi wa darufa umurinzi yemereye ijwi rya amerika ko koko ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi natwe twabibonye itangazamakuru twumva impamvu bavuga yuko baje kumusaka ntabwo bababwiye impamvu bamusaka ngo ntabwo bayisobanuye batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari bari kumwe mu rugo batwara mashine laputopu batwara amadosiye y'urubanza rwe ndetse banatwara n'amadosiye y'abarwanashyaka kuri metre bernard ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo n'itera ubwoba tumenyereye ishyaka rya fpr icyo bakoze ni babanje kumena urugo burira urupangu bafungura ku ngufu baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo sinzi rero ibyo ngibyo umunyabyita ko ari isakwa kuko ibi byo kurira urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi metere ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho navuga nka mudasobwa batwara amatelefone batwara za furashe batwara akuma kitwa rawuta kamufasha kubona netiwoke n'ibindi bikoresho ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa ahubwo banatwaye n'ikintu cyose cyitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye ariko bakibanda cyane cyane kuri twa dupapuro tw'abantu dukorana cyane cyane abantu bo hanze tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu madame marie michel umuhoza yavuze ko aba bombi koko basatswe avuga ko hari n'abandi bari gusakwa mu bikorwa by'iperereza hari igihe biba biri gukorwa bikaba ngombwa ko hakorwa n'ishyaka nibyo rero biri gukora hari ibyaha mubakekaho kugira ngo ishyaka ribeho hari amakuru gahunda y'ubugenzacyaha riba rifite ku iperereza riri gukorwa ku muntu witwa munyabugingo gato yego rero iperereza riri gukorwaho hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye ndibaza ko atari kwa ingabire gusa cyangwa kwa ntaganda gusa hari n'ahandi mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko bwana gasito munyabugingo ukorera mu minisiteri y'uburezi ariwe wabaye imbarutso y'iri sakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta aha ngo yari yoherejwe na madame victoire ingabire umuvugizi wa darufa umurinzi we agashimangira ko ingabire ntawe utemerewe kuvugana nawe gato munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya fpr ni umuntu wari usanga afitiwe icyizere ikindi yari perezida wa fpr muri imbere ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yari asanzwe ari umuteroriste nibaza ukuntu yaba umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yiwe igiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka darufu umurinzi mbese kwegera ingabire cyangwa kuvugana nawe bihita biguhindura umunyacyaha ingabire nta muntu avangura yemerewe kugira inshuti yemerewe gusurwa nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana gasito ku nyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe twavuga ko kwa ingabire ubu ngubu hameze hate kwa victoire ingabire haratekanye nta kibazo ni amahoro mu bindi aba banyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga ayatwawe kwa ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo ariko metre bernard ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo irindwi n'umunani akavuga ko bagamije kumwicisha inzara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho ibyo avuga ntacyo twabivugaho ariko baramutse bananaye mutwaye icyiza ni uko abari gusaka bari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko ibyatwawe ibyo ari byo byose ibidakenewe bigasubizwa ba nyirabyo kuri gasito munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi ibyo byose bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza mu gihe twasuraga metere bernard ntaganda i nyamirambo aho atuye hari nka saa tanu zibura iminota icumi twabisikanye n'imodoka ya ribu pikapu yo mu bwoko bwa volkswagen yari ivuye kwa ntaganda irimo abantu babiri ntaganda yemera ijwi rya amerika ko bari baje kumusaba pasiwadi cyangwa ijambo ry'ibanga rya imeri akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu bihumbi bibiri na cumi ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko ntaganda ati ngewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza niba rero mu mutimanama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza birumvikana ko nta bwoba mfite namba nk'uko nafungwa mu minsi ishize nibwo bwana vena abayisenga wo muri darufa umurinzi yaburiwe irengero aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone mu bihe bitandukanye kandi aba banyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u rwanda imbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara aho bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi hashize icyumweru perezida Pierre Nkurunziza atabarutse abarundi n'abanyamahanga bakomeje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumwibuka i bujumbura naho abakoranye na nyakwigendera nka albert nasagarare icyegera cy'ushinzwe gutunganya ibikorwa bya nyakwigendera na jean claude karerwa ndenzako umuvugizi wa perezida Nkurunziza baboneraho umwanya wo gusobanura umurage asize ni inkuru ya eloge wirika neza kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze haraye hatangajwe isandaba rya perezida pierre nkurunziza abarundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba cyitiriwe ntara rushatsi kiri bujumbura baje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha n'akaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishyura ku bibazo bibazwa canke ku cyatari bake na cane cane abatavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi jean claude karigwandenza ko umuvugizi wiwe arasigura nk'urugero ibyo yagirizwa ko ku ntwaro yiwe yinuvye abanyamahanga bagiranira umubano mubi bwana karerwa abicisha mu migani yakunda kuganira na shebuja ndenza ko ntahengeshanya kwishura ku bibazo vy'amenyeshamakuru ku kirimba ahaguma mu bakira abashitsi yabaye umuntu novuga umukuru w'igihugu wa mbere mu burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu c'u burundi kuko yagomba guhesha igihugu c'u burundi ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo w'abakoroni akavuga ati ntitwankira abanyamahanga ko baza mu burundi nibaze mugabo baze gusuma ntibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma basuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko abarundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi yamye ari umuntu yiteguye ya muntu yama yiteguye yavyiteguriye iminsi yose akatubwira ati tugire iherezo ryiza dutegere yuko aha kw'isi ari urugendo gusa guca bugacana ayandi ejo nitwagenda abantu baze bavuge bati harabaye umugabo akama twigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahesheje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu atera umuntu wese muri uru rugendo muri umwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura albert nasasagare nawe cegera c'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze ubu yatanguranye na perezida nkunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshingamateka mu kigobe bakagendana kugeza munsi yahema impwemu za nyuma ikarusi hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiyeko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu kuri uyu wa mbere nasasagare nawe nyene yari ku kirimba uburundi burahomvye afurika irahombye n'isi irahombye indongozi yari umugabo afise imbona afise iyerekwa yarazi aho avuye aho ageze kandi yarazi niyo ariko araja ndetse unamuravye ariko aratambuka warabona ko ari umuntu adatambuka ahushagirika ariko atambuka yiyemera azi iyo ariko araja ikintu gikomeye gikunda kugora indongozi ni kurengera iby'amoko iby'intara yari umuntu yamaze kurengera ikibazo c'amoko ikibazo c'intara ndetse n'icy'imiryango kandi cose agaseseshwa rumuri muravye abari bamukikuje bari abantu b'ubwoko bwose b'intara zose ikindi namwigiye ko yari afise ubuntu umurongozi kenshi iyo afise ingorane yifuza ko abamukikuje bose biyumvira we n'ivyiwe gusa ntanze n'akarorero igihe aca mu ngorane z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waza wumva akubarira ati mbega naka wa mwana wawe witwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute akibuka abo biganye akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose iriko iramuvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwamukikuje akabaza n'abo biganye bakuranye karerwa nawe yemeza ko abagikekeranya ku butwari n'icyo nkunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yariko arandika muzobibona mu minsi iza hariho ibitabo bitandukanye ashengeye adahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobana ivyo bitabo bavyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane kubera tugira umunyabwenge kuva kuri ba salomo n'abandi barundi ba sokuru bacu mu mvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani jewe ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahushije nk'uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima ni umwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye niho havuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibiye ikuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheze akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho woronka naho umwinyegeza nico gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabubaha nahamubona aha duhagaze iyi ngoro yayitiriye umwami ntare rushatshyambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushyiramo yo gushyira imana imbere gushyira abarongozi imbere hama no gushyira igihugu imbere pierre nkunziza yarongoye uburundi imyaka cumi n'itanu yokwije imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko itariki cumi n'umunani z'ukwa cumi na kabiri kuza kugeza ubu umunsi perezida nkunziza azoshingurirwa ko nturatangazwa eroge urika neza ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aho perezida yoweri museveni yategetse ko amabendera y'igihugu yururutswa kugera hagati kugera umunsi umurambo wa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi uzashyingurirwa hagati aho abaganda muri rusange bakiriye bate urupfu rwa perezida Nkurunziza nibyo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwira nubwo ari impunzi kandi zimwe zarahunze ku butegetsi bwa perezida petero nkurunziza impunzi z'abarundi mu nkambi ya rukinga navuganye nazo zivuga ko zashavuye birenze urugero kubera urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu twebwe nk'abarundi turi abarundi bari inyuma y'igihugu turi mu mpunzi mu by'ukuri nta muntu yonezerwa wumva ngo umuntu yabuze ubuzima bwiwe uburyo bwose bwenda ariko kwakira amakuru nk'ayo avuga ko nk'umukuru w'igihugu aba yapfuye mu buryo nk'ubwo nta muntu yobinezerwa kuko naho turi inyuma y'igihugu natwe turakunda igihugu cyacu kandi urupfu rwa nkurunziza perezida w'u Burundi ni ukuri rwaradutunguye cyane twumva tugize ubwoba cyane kubera ko ni ubwa mbere tubonye umuntu w'umutegetsi nkuriya agwara noneho agaca aremberaho agahwera kuri zimwe ngo perezida nkuru nziza yari amaze gukora ibintu bikomeye mu rwego rwo kubaka politiki nziza na demokarasi kandi akaba zari zibifitiye icyizere ariko ubu ngo zifite ubwoba y'uko umurage yasize wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ushobora kutazubahirizwa bityo bigasubiza inyuma ibya demokarasi mu gihugu twagize ubwoba cyane eh, ko uburundi bushobora gusubira hanyuma twiheweje tugakurikirana aho yari yakuye uburundi anaho yari abushikije noneho rero eh, tugize ubwoba cyane kwa ruriya rupfu rwiwe ko uburundi bwo- busubira kongera bugasubira inyuma gusumbya aho bwari bugeze nk'uburabyo nk'umurongo uburundi bwariko burafata twari dufisemo akizere kakavuga ko yarahereje ubutegetsi ku bushake hanyuma natwe tukareba ko hari igishasha coza kubera ikorwa yari akoze co gushikiriza ubutegetsi bimuvuye ku mutima ata ntambara zibaye ata amaraso yenze kumeneka ikintu ciza ku barundi wari umuco mwiza yaratanguje rero ubwo twebwe turababaye cane kuko rero dusanga twifitiye n'ibibazo nk'abari inyuma y'igihugu ariko iyo umuntu atanguje viziyo hanyuma agahita abu- mm, a- agahita apfa iyo viziyo atarayikora ngo yereke abantu ko yayirangije neza mu by'ukuri turafise ubwoba kumwe ngo ico ciyumviro kizava ki- kinigirwa mu menshi kuko abarundi baragora kuba hanze y'igihugu izi mpunzi zivuga ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cyazo ruziteye ubwoba bwinshi kuruta n'abari imbere mu gihugu we ntabwo twamwanka nubwo twari hanze y'igihugu kuko yatugiriye akamaro karekare kuko imiryango myinshi n'uburundi buri mu gihugu cy'uburundi ni benshi cyane kuko twamukunda tumwe turitegereza urupfu rwiwe rwaratubabaje kuko ntawabura kubabara wari umukuru w'igihugu mu bindi bihugu iyo umukuru w'igihugu yapfuye nahora numva bakunda kuvuga ati bamutwe mu bindi bihugu bamurija indege bakajya kumuvuza bakareba uburyo yapfuyemo none mu gihugu cy'uburundi nta byuma bya rutura byaba bihari cyangwa se boshaka mu bindi bihugu bashobora kumupima ba- tukareba urupfu rwiwe icyoba kimwishe ego kweri bakagerageza none bakaduha ihumure nk'uko tugira tubyumva ku maradiyo mugana mubicishaho mu bw'abamenyeshamakuru yuko ashobora kuba yishwe n'umutima mukaduha ihumure tukamenya ingwara yo bimwishe natwe abarundi turi hanze y'igihugu natwe tuhagira icyo twazobwiye abana bari batoya bari tubereka kazoza umukuru w'igihugu cy'uburundi nkuru nziza akamaro yari ifitiye uburundi muri uganda igihugu cyose nacyo cyunamiye nyakwigendera pita nkurunziza wa perezida museveni yavuze ko yari inshuti y'igihugu kandi aharanira ubwiyunge bwa afurika y'uburasirazuba na afurika muri rusange kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ibendera y'igihugu cya uganda hamwe n'iya afurika y'uburasirazuba muri iki gihugu perezida museveni yategetse ko zimanikwa ibike kugeza ubwo perezida nkurunziza azashingurirwa ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ijwi rya amerika noneho tujye ku rwego mpuzamahanga n'u Burundi nyuma y'urupfu rwa perezida pierre nkurunziza cpi ni ukuvuga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho irakomeza akazi kayo ku birego by'ubwicanyi bwakoze mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu naho abahanga ba loni bakora amatohoza ku burundi barasaba leta nshya igiye kujyaho mu burundi kwemera noneho gukorana nabo leta ya perezida nkurunziza yo yari yarabangiye mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryarashizeho umugwi ukora amatohoza ku byaha by'ihunyangwa ry'agateka ka zina muntu mu burundi yamara ubutegetsi ntibwigeze bwemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu mu gihe abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe uwo mugwi wa oni wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke ko inzego nshasha zizohagarika ayo mabi uwutwara uwo mugwi dodo diane yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya amerika ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo ni ukumenya nimba ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu twavuze akatari gake ko rizobandanya rizokongerekana bikabije canke rizohagarara ica kabiri mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kuba ciza ukutiyanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ndetse n'amaradiyo akore ikindi n'ingene igihugu kigiye kuvyifatamwo mu kurwanya ikiza c'umugera wa korona de la pandemie du coronavirus.
mu gihe mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu burundi ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu Écoutez, nous le souhaitons depuis la création de la commission.
umviriza ibyo twabyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi ababaserukira mu mashirahamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye ibyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri afurika hamwe na oni twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu mais également grande vigilance.
n'abashingwamanza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu mpanabyaha sepegi ku byaha byakozwe ko amatohoza na oni barafite icyo bashikiriza umwe mu bagize urunani bise collectif des avocats de la partie civile avuga ko urupfu rwa perezida nkuru nziza rudahagarika amatohoza ya sepegi n'aho ari nkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize icyo babazwa petero nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco ariko eh, urupfu rwiwe ntirushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyangwa gukurikirana eh, abakoze ivyaha cyane cyane amadosiye yashikirijwe eh, sentare mpuzamakungu mpanavyaha aho harimwo bamwe bamwe mu nzego za leta naho yari kuba ariho hari kuguma hababazwa n'abakurikirana ubutungane kuko ntiyari kuba ari petero nkurunziza gusa bamenye yuko urupfu rwa petero nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza canke mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha mu burundi abo rero tubashingishije ijisho abo bamaze gutwara amadosiye agera ku bihumbi bibiri muri sepegi biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubirako ku ngingo yo gukura akarenge muri sepegi yafashwe na leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi maze igihugu kigasubira gukorana neza n'iyo sentare amashami mpuzamakungu akingira agateka ka zina muntu nk'iry'abanyamerika human rights watch ryiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa amabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bugiye kurangiza ikiringo lewis muge atwara igisata ca afurika yo hagati muri human rights watch yabibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice soit...
ati urupfu rwa perezida nkuru nziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri bibiri na cumi na gatanu babihanirwa bwaba ubwicanyi ndengerabutungane gufungira abantu ubusa uguhohotera abatavuga rumwe na leta kubaburabuza abenshi bakekwa ko ayo mabi ni urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa amabi nabo bakoze ego nkuru nziza ntakihari ariko abo bakoranye barahari umugenzi wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi twagerageje kurondera abashikirankanje b'ubutungane n'uwagateka ka zina muntu turababura iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya sepeyi n'uwo mugwi wa oni hamwe n'uko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro icyo bikoze igihe umugwi wa oni watanga raporo igira gatatu ku burundi mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze uwuserukira uburundi muri oni ambasaderi tabure nova yavuze ko yaba uwo mugwi wa oni cyangwa ayandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahengamiye ati ubwa mbere hoho twebwe duserukira uburundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimwo yamara tubona ko igisata c'agateka kazina muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku vyerekeye igihugu cacu warataye intumbero rero yo gutohoza ivyerekeye agateka ka zina muntu ahubwo usigaye ufise intumbero za politike mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye inzego zitegwa ako kamo na oni nizavuye mu matora aheruka zirongowe na evariste ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike Clave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika naha aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza rero na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika munirinda virusi ya korona murakarama